turashimiye ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse gute inshuti bakunzi bacu ikaze makuru yo muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na diana nininahazwe mu burundi imiryango irenga amajana indwi mu yubatse amazu ahegereye ibiro vy'umukuru w'igihugu ku mutumba wa gasenyi uri muri komuni ya mutimbuzi intara ya bujumbura ntigirahiki k'umusaya vyaranse kwisanura amazu yayo canke ngo yimuke kubera leta itarayiha umuzibukiro tumerewe nabi gose nkaho imvura iguye habe ku murango turiruka habe mw'ijoro tukiruka tuza kuraba aho twokwikikiriza hoba hameze neza ico kizu mubona kiri ngaho oye tuje tugenda tukaryama hajya aho uruzu bitaruzura urabona ko yagisakaye agaca agihagarikira aho nyene aba ni bamwe mu banyagihugu bafise amazu yegereye ahari ibiro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi mwirya nino kw'isi perezida wa amerika joe biden azokwakira ku munsi wa gatatu w'ino ndwi donald trump aheruka gutsinda amatora ya amerika ibiro vya perezida wa amerika bivuga ko mu vyo bazoganira harimo kumusaba kuzobandanya afasha ukraine mu ntambara irimo n'uburusiya idonido ni mukanya isasi nongere ndabaha ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika perezida wa amerika joe biden kuwa gatatu w'ino ndwi dutanguye azokwakira donald trump yahoze ari perezida wa amerika akaba aherutse gutsinda amatora ibiro vya perezida biden white house vyatangaje n'amakuru bivuga ko uguhura kwa biden na trump ari intambwe ya mbere iganisha ku guhanahana ubutegetsi biciye mu mahoro nk'uko biden yavyemeye umuhanuzi mukuru mu vy'umutekano mu biro vya perezida wa amerika jake sullivan mu kiganiro yagiranye na televiziyo ny'amerika cbs news yavuze yavuze ko biden na trump bazogirana ibiganiro ku bibazo nyamukuru bihanze amerika ku rwego rw'igihugu na politike mpuzamakungu sullivan yavuze ko biden azoronka akaryo ko gusigurira trump ku buryo burambuye ibibazo bihanze uburaya aziya n'uburengero bwo hagati y'isi ku bwa sullivan perezida joe biden ategekanya no kuzosaba donald trump kutazotererana ukraine mu ntambara irimo n'uburusiya niyashika ku butegetsi akazobandanya ayishigikira ibiro vya perezida wa amerika bikavuga ko joe biden ariwe yatumiye trump uyu yigeze gutwara amerika azurahira nka perezida wa amerika agira mirongo ine n'indwi itariki ya mirongo ibiri y'ukwezi kwa mbere ko mu mwaka uza wa bibiri na mirongo ibiri na gatanu ni nyuma y'amatora yatsinzemwo vice perezida kamala harris hagati aho nancy pelosi yigeze kuba umukuru w'inama nshingamateka ya amerika avuga ko perezida joe biden ariwe yatumye kamala atsindwa mu matora donald trump aheruka kwegukanamwo intsinzi mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru the new york times madame pelosi yavuze ko kamala yari afise amahirwe yo gutsinda iyo perezida biden aja gutangaza hakiri kare ko aretse kuyamamaza pelosi yavuze kandi ko umugambwe w'abademokrate wari witeguye gutanga uwuzobaserukira mu matora ariko perezida biden abiburizamwo kubera ko inyuma y'isaha imwe akimara gutangaza ko atazokwitoza yaciye avuga ko ashigikiye kamala harris ijwi rya amerika amakuru yacu tuyabandanirize ku mugabane wa afurika abasirikare benshi ba chad baraguye mu gutana mu mitwe kwabahuje n'intagondwa z'abajihadisi bo mu murwi wa boko haram abicije ku rubuga rwe rwa facebook perezida wa chad mahamad idris debi itno yahojeje imiryango yabuze agira ati ndahojeje imiryango y'abamaratiri baguye ku rugamba barwanira igihugu cabo kandi nipfurije abakomeretse imisuhuko no gukira vyihuse perezida mahamad idris debi itno ntiyigeze avuga uko abaguye ku rugamba bangana nta n'amakuru arambuye y'aho baguye na ryari uku gutana mu mitwe kwabaye yatanze yavuze gusa ko abaguye ku rugamba ari benshi yongera yumvikanisha ko n'abakomeretse ari benshi cane ariko ntiyigeze atanga ibitigiri vyabo ico bikoze igisirikare ca chad kimaze indwi zibiri kiri mu bikorwa vyo guhangana n'abarwanyi ba boko haram ni mu bifatwa nko kwihora ku gitero izo ntagondwa za boko haram zagavye kuri imwe mu makambi y'abasirikare ba chad mu kwezi kwa cumi kigahitana abasirikare bagera kuri mirongo ine ibiro bikuru vya gisirikare muri chad bivuga ko ugutana mu mitwe kw'ingabo za chad n'abarwanyi ba boko haram kwa mbere kwabaye ku munsi wa kane w'indwi twaraye dusozereye ivyo biro vyemeye kuzotanga ibitigiri vy'abamaze kurwa muri uko gutwana mu mitwe vyemeza ko kukibandanya bivuga ko hari abarwanyi benshi bamaze kuhasiga ubuzima mu intambara ya israel na hezbollah naho ibitero israel yagavye ejo kwa mungu ku butaka bwa libani vyahitanye abantu abantu mirongo ibiri barimwo abana batatu ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri libani bwatangaje ano makuru bwemeza ko ico gitero ca israel cahitanye kandi abajejwe gutabara bo mu murwi wa hezbollah batatu congera gikomerekeramwo abantu batandatu ni igitero israel yagavye mu gisagara ca almat kiri mu buraruko bw'umurwa mukuru wa libani beirut ico gisagara kiguriyemwo abakirisu ni igisagara kitari mu bisagara israel ikunze kugabamwo ibitero muri libani ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri libani bukavuga ko igitero c'ejo kwa mungu kije ciyongera ku kindi israel yagavye kuwa gatandatu kigahitana abantu mirongo ibiri bo mu buseruko bwa libani n'ikindi cahitanye cumi na batatu mu buraruko bw'ico gihugu israel yagwije ibitero muri libani kuva igenekerezo rya mirongo ibiri na gatatu z'ukwezi kwa cenda uno mwaka mu ntumbero yo guhiga bukware abarwanyi b'umurwi wa hezbola bari muri ico gihugu kuva ico gihe ibiharuro bitangwa na libani vyerekana ko abarenga ibihumbi bitatu n'ijana na mirongo itatu bamaze kurwa muri ivyo bitero aya makuru yose agezweho igenino kw'isi n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radio yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya afurika ayo mu karere k'ibiyaga binini vya afurika tuyahere mu burundi imiryango irenga amajana indwi mu yubatse amazu ahegereye ibiro vy'umukuru w'igihugu ku mutumba wa gasenyi muri komini mutimbuzi mu ntara ya bujumbura ntigiraho ikika umusaya imvo ni kuba idashoboye gusanura amazu yayo canke ngo yimuke kuko igihanganye na leta y'uburundi ku bijanye n'umuzibukiro ivuga ko ibwiriza wa guhabwa ibindi kuri nonke ijwi ry'amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu burundi muyisomerwa na thierry ndayishimiye i kigali mu rwanda ibomoka ry'ayo mazu abanyagihugu bagegeka kuri leta kuko yatanze itegeko ryo guhagarika ibikorwa byose bijanye no kubaka muri ayo matongo yegereye ibiro by'umukuru w'igihugu ayo nayo aharugwa ku mahegitari ijana na mirongo itandatu akaba ari mu imiryango iharugwa hafi ibihumbi bitatu n'amajana atanu uyu mukenyezi marita ndashagirijwe ahabaye imyaka irenga mirongo itanu urabona noneho leta nayo yadufatiye amaboko imugongo urabona ntidusanuye ntitugize gute batwemereye n'udufaranga ntatwo baduhaye kandi nta nyadufaranga ntacyo tuzotugura tubwiye ngo nitwuguruze konte n'izo konte amahera twuguruje ntayo twarisi ubu no guherangira yaraheze buri kwezi bagatwara amahera n'aho yaduha yoba aya konte ntiyo bari ay'iwacu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu leta y'uburundi yari yemereye aba banyagihugu kubaha umuzibukiro warugwa ku mafaranga angana n'imiliyoni zitanu z'amarundi ku hegitari imwe ariko yagumye mu muhango na bugingo n'ubu muri kino gihe hegitari imwe igeze ku mafaranga angana n'imiliyoni mirongo itatu umukuru w'umutumba gasenyi avuga ko umuzibukiro ukenewe kuri abo banyagihugu harugwa mu miliyaridi zirenga ijana amosi ndacayisaba asaba leta ko yobatunganiriza ikurikije ibiciro byo muri kino gihe uravye igihe baduharurira turabona munsi ibintu ingene biriko biramera ibintu vyaraduze ibikoresho vyo kubaka vyaraduze amatongo yarazimvye ahubwo mbere twosaba yuko na leta yasubira ikicara ikiyumvira najye amafaranga y'umuzibukiro yategekanije kayongera ko kugira ngo abazimurwa ngaha bashobore kuronka iyo bazoja canke bidakunze ko yongera ko duha umuzibukiro yongera itekanye n'amaparisera abantu bashobora kwimukiramo ni mu gihe umushikiranganje w'ibidukikije nawe avuga ko leta yategekanije umuzibukiro utarenga ibice cumi ku ijana by'amafaranga abanyagihugu bariko barasaba Prosper Dodiko ariko yishura ku bibazo by'abakenguzamateka kuwa mirongo ibiri n'icenda ukwezi kw'icumi yavuze ko inama nshikiranganje ari isigaje kugira ico ibikozeko turindiriye intumbero y'inama shikiranganje kugira ngo idufashe gutora senari ho kwapurika kuko twebwe igikorwa tekinike twaragihejeje twokwizeza rero abenegihugu ko iyo raporo yamaze kuboneka turaza gusaba turabe ko bocishamwo ico gikorwa kikaja mu bintu vya mbere vyokwigwa leta y'u Burundi yashinze ko ibiro by'umukuru w'igihugu bizokubakwa ku mutumba wa Gasenyi mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda abanyagihugu bari basanzwe barahubatse amazu abandi baraguze amatongo yo kubamwo basaba leta gushira mu ngiro mu maguru masha ingingo y'amajana ane na mirongo ibiri na gatanu y'itegeko rigenga amatongo mu Burundi iyo nayo ivuga ko uwatswe itongo na leta afise uburenganzira bwo gusaba inshumbusho y'amafaranga Thierry Ndayishimiye urakoze muri repubulika ya demokarasi ya kongo naho abakoresha moto zitwara ingenzi muri teritwari ya uvira na fizi mu ntara ya kivu y'epfo bavuga ko akazi kabo kabafashije kuva mu shomeri no kutaja mu mirwi yitwaje ibirwanisho umenyeshamakuru wacu vedaste ngabo yabagendeye adutegura ino nkuru
aha ni muri parikingi ziri mu mujyi wa uvira ahari za moto zibarirwa mu majana zimwe muri zo ziba ziri gukorera muri iki gisagara izindi ziba ziri gupakira abakiriya bajya mu bice bya fizi no mu kibaya cya rusizi ndetse na kamanyoli murinda fisto twamusanze saa yine za mu gitondo kuri parikingi ya murongwe ahetse abantu babiri yari ajyanye imisisi aha harangana n'ibirometero magana abiri mirongo itanu na bitanu moto ihagenda umunsi wose avuga ko gutwara moto birimo inyungu nyinshi kuko imodokari zitagera kubera imihanda yasenyutse ibo bahagera
mu modoka baratinda bashobora kumara n'ukwezi kose mu nzira aho moto irafasha cyane kuko hari aho ibarabara ryabaye ribi nk'aha muri ruwanga imodoka zinyura mu mazi ariko twebwe bakadushyira mu mato n'ubwo ikiraro cyacika twebwe turatambuka rumwe muri uru rubyiruko rutwara amapikipiki rwemeza yuko uyu murimo rukora umunsi ku munsi wabafashije kubaka amazu kuko usanga abantu babiri kuri moto bavuye buvira bajya misisi bishyura amafaranga ibihumbi magana abiri by'amakongomani ni ukuvuga idolari mirongo irindwi na rumwe bucumi ya sumani amaze imyaka cumi atwara moto yemeza yuko yateye imbere binyuze muri uyu murimo akora wo gutwara abantu ndarakoze akazi nyine bw'ikimotari ndagatangura nk'uko umenga umenga ndagasuzuguye mugabo ubu kangejeje kure kandi urabona se n'ubu ndi muri garaje ndiko ndakoresha igicombo igicombo ndetse ndiko ndakora ndiko ndakoresha nicyo cyampaye n'uwo mugore nicyo cyampaye n'iyo nzu mbamo n'abana banje umugore wamukoye angahe umugore ndamukoye idolari magana munani gusa sereyake sayintore ni umusore uri mu kigero cy'imyaka mirongo ibiri n'irindwi y'amavuko twahuye nawe avanye abagenzi kavimvira kuri moto abajyanye karima bengi ndiko ndaraba ndakoze umwaka n'igice yego ndamaze kuronka nka valere y'amadolari ibihumbi bitanu ndagura agapasitera mu burundi ndubaka yego kabisa ayo mafaranga wayavanye he wakoze gute kugira ngo uyabone bo narose umupasiteri arandodera imoto nshyashya ndakora ku munsi sinabura ibihumbi mirongo ibiri nabuze kenzi mile kuva katogota kugera amakobora ho muri teritwari ya uvira hari abamotari ibihumbi bitatu n'ijana umuyobozi w'abamotari muri aka karere bwana bitingingwa misariko yemeza yuko uyu murimo wo gutwara amapikipiki watumye urubyiruko rurenga ibihumbi bitatu n'ijana ruva mu bushomeri kuko rubarizwa mu kimotari gusa nubwo bamwe mu bamotari bakoresha za moto zitari izabo ku munsi bakishyura ba nyirazo ibihumbi cumi na bitanu hari n'abandi nabo bazikorera nyuma y'umwaka zikaba izabo binyuze mu masezerano baba bagiranye n'abakoresha babo imoto zirimo ziratandukanye hari moto bita sitari igura igihumbi n'amajana abiri na mirongo itanu cy'idolari ubu hari igihe bagira uku agacamuhereza ibihumbi bibiri by'idolari n'amajana abiri cyangwa n'ijana n'itanu y'idolari mu bisanzwe abamwungukiye idolari nk'amajana umunani usibye kuba uyu murimo wo gutwara amapikipiki warafashije urubyiruko kuva mu bushomeri warufashije no kutajya mu mitwe yitwaje ibigwanisho nk'uko byemezwa na elisha mukunji umuyobozi w'abamotari muri teritwari ya fizi uyu avuga yuko muri iyi teritware ndetse no mu mujyi wa baraka hari abamotari barenga ibihumbi bine
urebye cyane abenshi ntibinjira kubera ko bagiye kurwanirira abaturage cyangwa igihugu oya ahubwo abenshi bagenda kubera nta mirimo bafite uyu murimo wo gutwara moto ufasha urubyiruko rwinshi kandi abenshi bawinjiyemo kuko bazi ko buri munsi bawuvanamo amafaranga nubwo uyu murimo urimo inyungu abawukora bagaragaza kandi ko hari imbogamizi bahura nazo mu muhanda bitewe n'ubwinshi bwa za bariyeri zibishyuza barorajya turiha ibihumbi bibiri gusa kugira ngo turengane hama kuri meri tukariha sensa tugeze ku bariyeri zihera ngaha mu za kabumbe aho bita muyirira hariho bariyeri y'abanyagihugu turiha amajana atanu ugeze imbere urenganye kabumbe urariha amafaranga twavugishije ubuyobozi bwa teritwari ya fizi na uvira dushaka kumenya uburyo uyu murimo wo gutwara za moto wafashije urubyiruko ntibyadukundira ubusanzwe muri teritwari za fizi uvira mwenga shabunda ndetse na karehe kubera ibibazo by'imihanda idakoze abaturage bifashisha za moto amato indege mu kwiyunguruza ndetse hari n'abagenda n'amaguru vedatse ngabo ijwi rya amerika uvira
ijwi rya amerika turacabandaye n'amakuru tubafitiye akanama ka onu kajeho gateka kazina muntu gatangaza ko hafi mirongo irindwi ku ijana by'abamaze guhitanwa n'intambara yo muri gaza ari abagore n'abana muri raporo ako kanama kasuwe kuwa gatanu w'indwi heze kiyamirije ico kita ihonyangwankana y'amahame remezo y'amategeko mpuzamakungu agenga ibikorwa vy'ubutabazi ibindi kuri no nkuru y'ijwi rya amerika tubabibuze umumenyesha amakuru yacu temistokle mutijima iyi mibare ya loni yerekeye amezi arindwi ya mbere y'intambara ishyami yamiranyije Isirayeli n'umutwe wa Hamasi mu muhora wa Gaza intambara imaze umwaka urengaho ukwezi umubare w'abantu bishwe basaga ibihumbi umunani muri aya mezi arindwi niwo wagenzuwe n'ibiro bya Loni bishinzwe uburenganzira bwa muntu uwo mubare ni mutoya cyane ku bihumbi mirongo ine na bitatu bitangazwa n'inzego z'ubuzima muri Palestina ko aribo bamaze guhitanwa n'iyi ntambara mu mezi yose cumi n'atatu imaze ariko uko Loni yerekana ibigereranyo by'imyaka n'igitsina by'abishwe birahuza n'ibyemezwa na Palestina ko abagore n'abana aribo bagize umubare munini w'abahitanwa n'iyi ntambara mu itangazo riherekeza raporo yaryo y'amapaji mirongo itatu n'abiri iri shami rya loni rivuga ko umwanzuro waryo werekana icyo wita ihonyora rigenderewe ry'amahame remezo y'itegeko mpuzamahanga rigenga ibikorwa by'ubutabazi aya arimo iryo kumenya gutandukanya abasivili n'abarwanyi ndetse n'iryo kudakoresha ingufu z'umurengera zangiza bwana volker turk umukuru w'ishami rya loni rishinzwe uburenganzira bwa muntu yagize ati ni ingenzi ko habaho iryozwa rikwiye ku bijyanye n'ibyaha by'ihonyora rikomeye ry'amategeko mpuzamahanga binyuze mu nzego z'ubutabera zizewe kandi zitabogamye kandi ni ngombwa ko hagati aho amakuru yose akenewe n'ibimenyetso bikusanywa bikabungwabungwa isiraheli ntiyahise igira icyo isubiza ku myanzuro y'iyi raporo igisirikare cya isiraheli cyatangiye ibitero byacyo cyihimura ku bitero by'iya karindwi y'ukwa cumi mu bihumbi bibiri na makumyabiri n'itatu byagabwe n'abarwanyi ba hamasi bigahitana abantu igihumbi na magana abiri mu majyepfo ya isiraheli aba barwanyi kandi batwaye bunyago abantu basaga magana abiri na mirongo itanu icyo gisirikare kivuga ko mu ntambara yacyo cyitwararika ku buryo kidahungabanya abasivili muri gaza kikagereranya ko hafi buri musivili umwe yishwe kuri buri murwanyi wa Hamasi ibyo bigaturuka ku myitwarire y'abarwanyi b'uwo mutwe bifashisha inyubako n'ibikorwa remezo by'abasivili ku ruhande rwawo umutwe wa Hamasi wo uhakana kwifashisha abasivili n'ibikorwa remezo byabo birimo n'ibitaro nk'uburyo bwo kwikingira raporo yerekana ko abagenzuzi ba Loni basanze umuto mu myaka mu bishwe muri iyi ntambara ari umwana w'umuhungu wari umaze umunsi umwe avutse naho umukuru kuruta abandi akaba umukecuru w'imyaka mirongo cyenda n'irindwi y'amavuko bose hamwe abana bagize ijanisha ringana na mirongo ine na kane ku ijana by'abishwe aho bari bafite kuva ku myaka itanu kugeza ku icyenda aribo benshi bagakurikirwa n'abafite hagati y'imyaka icumi na cumi n'ine nyuma hakaza abafite kugeza ku myaka ine uyu muryango uvuga ko imiterere y'iyi mibare igaragaza uburyo habayeho kunanirwa kwitwararika no gukumira impfu z'abaturage b'abasivili raporo kandi igaragaza ko ku ijanisha rya mirongo inani n'umunani ku ijana abantu bagera kuri batanu cyangwa barenga bagiye bicirwa mu gitero kimwe ibyo Loni ikavuga ko byerekana ko igisirikare cya Isirayeli kirimo gukoresha intwaro zifata ahantu h'ubuso bwagutse cyane gusa uyu muryango uvuga ko zimwe mu mfu zishobora kuba zaranaturutse ku bisasu byayobye by'imitwe yitwaje intwaro y'Abanyapalestina
umwanya w'amakuru y'imikino na siporo tuyahera mu burundi itariki ya cumi na gatandatu za kuno kwezi niho ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu gisata c'abakobwa rizotangura muri ico gihugu abarongoye imigwi bemeza ko harimo ubukene bwinshi bakamenyesha ko batazi uko bazotunganya abakinyi basaba ubufasha ishamwe ry'umupira w'amaguru ni inkuru ya mugenzi wacu desire hatunga imana i kigali mu rwanda mu gihe hasigaye icumweru kimwe ngo ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu burundi mu gisata c'abigeme ngo ritangure ibibazo ni byinshi mu migwi icumi igize iryo higanwa myinshi muri iyo migwi ifise ibibazo by'ubutunzi bibugarije uhereye mu bakinyi gushika mu barongoye imigwi nta kindi kivugwa atari ibibazo by'ubukene irakoze siela asanzwe akinira umugwi wa buja queens amenyesha ko ubukene buri mu migwi yabo butuma batagira umushahara buzotuma baheba umupira w'amaguru kandi bawukunda rega n'akazi none akazi udahembwa wumva ko barakazinya abana barakwiye kuraba kuri bagahindura amakorwa hakazana ibintu twaza turaronka sarere kandi bijya byodutera intege burya noneho uzo- uzoba umukinnyi uzoheruka baguhaye irokritema uzozorinda gusa amapirime do maci ari naho usanga mutsindwa nasigaye kibona ziguma zitsindwa utaha uko nyene none wovuga ko n'akazi nyabaki mpamvu ubo bantu benshi usanga ata n'ingufu babishiramo benshi baca banavyihebera ubwo bukene bugaragazwa n'abakinnyi abarongoye imigwi barabwemanga mbere bakamenyesha ko atagikozwe vuba na bwango imigwi imwe imwe atacizera ifise cyo kuzorangiza iryo higanwa rigiye gutangura jean claude habyarimana arongoye umugwi w'intwarikazi w'igihanga mu ntara ya bubanza mu burengero bw'uburundi amenyesha ko gutunga imigwi y'abakobwa bigoye cyane ibyo abantu batibaza nk'akarorero none perezida w'umuhungu araza kugura kotegisi perezida w'umuhungu araza kupangira inzu umukobwa abakobwa biga aragira ane uyaza kugira rokare agira inzu imwe iyo nzu imwe ibe ngaho nyene ni ukuri tugafatwa kumwe n'abahungu kuko habyarimana jean claude arafise icyo asaba abarongoye umupira w'amaguru mu burundi eh, turifuza ko iyi shampiyona yotangura nyakubahwa alexandre muyenge atwara ffb aduhaye umubonano twe nk'abaperezida b'imigwi tukamubarira ingorane dufise tukamuririra tukamurira nawe akatwumva kuko n'umuvyeyi niwe data wacu niwe tuzeko amaso abaperezida bose ba- b'iyi migwi y'abigeme bazeye amaso kuriwe mu mugwi wa pvp buyenzi wari wabaye uwa mbere mu mwaka uheze ibintu ni bibi cyane inyuma y'aho wararongoye uwo mugwi yitabiye imana charles mugisha wamusubiriye yarandika ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi arimenyesha ko batacitabira ihiganwa kubera ubukene tumwakuye yabwijwe irya amerika ko mu gihe abandi bazotangira ihiganwa kuva ku wa gatandatu w'ino ndwi dutanguye we bamwongeye indwi zitatu kugira abandanye yitegura amenyesha ko bariko bararondera abashobora kubafasha ariko kugeza magingo aya atabo barabona naho biri uko arizera ko ico kiringo kizorangira bamaze kubona iyo ibintu bija naho kugeza ubu bitagaragara wilson kwizera arimo akurikiranira hafi umupira w'amaguru wabigeme mu burundi akaba ari no mu makomite amwe amwe mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi kubwiwe ngo nta kindi gikenewe atari ubufasha bw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi kandi bwihuta abakobwa barakeneye gufatwa mu mugongo barakeneye guterwa intege eh, baracabikundishwa byumvikana yuko n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rero ah, kugira ngo akanovera k'umupira w'abigeme ntigahave kagabanuka byasabwa ko eh, naryo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ribifata mu minwe eh, rikibuka yuko abarongozi b'imigwi y'abakobwa naho hataragera yuko bisopa imishahara y'umurengera nko mu bagabo ariko kandi ibyo bakenera ni byinshi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri umugwi userukiragihugu w'abigeme waritabiriye igikombe cya afurika ivyerekana ko urwo rukino rumaze gutera intambwe mu burundi kwizera nta bwoba ku mugwi userukiragihugu afise amenyesha ko muri kino gihe kubera ubukene mu migwi abakinyi benshi bagiye mu bihugu nk'u rwanda na tanzania aho babona agashahara kuri we ngo ivyo bizotuma umugwi userukiragihugu ugumana abakinyi beza kuko bari mu buzima bwiza ariko aremeza ko bidahagije mu gihe abakiri bato bagumye mu higanwa ry'uburundi badafashwe neza bihagije desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika Desire Hatungimana urakoze mu Rwanda naho itegeko rigena igitigiri c'abakinyi b'abanyamahanga bakina amakipe y'umupira w'amaguru rikomeje guteza impari mu bantu batandukanye bafise aho bahuriye n'uwo mukino Jean Claude Munyandinda arabigarukako Ikibazo cy'umubare w'abakinnyi b'abanyamahanga amakipe y'umupira w'amaguru mu Rwanda yemerewe gukinisha cyakomeje kugibwaho impaka n'impande zitandukanye. Mu minsi ishize ishyirahamwe Ferwafa ryemeje ko amakipe yo mu cyiciro cya mbere ashobora kwifashisha abakinnyi icumi batari abanyarwanda barimo batandatu babanza mu kibuga n'abandi bane babasimbura. Muri aka kanya turi kumwe n'umwe mu basesenguzi ba siporo akaba umuyobozi w'ikinyamakuru Rebero. Jean Pierre Habimana tugiye kuganira kuri iyi ngingo y'umubare w'abakinnyi batari abanyarwanda yabaye agatereranzamba muri ruhago yo mu Rwanda.
Mzubani, benga chijipo la letu Nafasi shamana kona bazo kalabantu Sibo zobani, benga chijipo la letu hari abavuga batese niba bavuze ngo abanyamahanga ni batandatu ni bakeya ku buryo mukene no kubongera cyane niba ari batandatu mu kibuga niko byari bimeze muri shampiyona y'ubushize ubwo ni ukuvuga ko ni batandatu b'abanyamahanga bemewe n'abandi batanu b'abanyarwanda abantu bifuje ko bongerwe kandi byaranabaye hongeyeho abandi bane ba reserve ubu si ukugondoza cyane cyane ko hari n'abavuga ko uruhare rw'abanyamahanga rutanagaragaye ko ubuhanga bwabo butanashamaje cyane cyane abo tubona muri iki gihe Ah, njya nagaruka yenda ku kijyanye n'abanyamahanga ngira ngo mu mwaka w'ibihumbi bibiri cyangwa se muri mirongo cyenda n'umunani hari abanyamahanga bagiye banyura mu gihugu bagakina buriya abakinnyi dufite kugeza uyu munsi ni abagiye bigira kuri abo banyamahanga ni nabyo bamwe mu bayobozi b'umupira w'amaguru bagiye bavuga bati nibwo dushaka abanyamahanga ariko haze wa munyamahanga ufite itandukaniro ku banyarwanda ngira ngo yaba ikipe ya polisi yaba ikipe ya apr zubakiye ku bana b'abanyarwanda nubwo ntavuga yuko hari aho zigeze zigeze ku ruhande rwa aperiyo urabizi yuko bayita muteteri kubera yuko ibyinshi irabikorerwa ariko kuri polisi itari muteteri ntawigeze yigeze ni ukuvuga ngo rero ya makipe afite abanyamahanga abo banyamahanga bazi bafite icyo bahindura cyangwa se bigisha ku bana b'u rwanda umusesenguzi habimana aratanga urugero rw'aho politiki igenga abakinnyi b'abanyamahanga yatanze umusaruro ni ukuvuga ngo wa mwana uzajya gukina abimerita abihanganira agahangana n'abo banyamahanga akaba yanabarusha ibyo ni ibintu byumvikana ariko nanone kuvuga ngo twubakire ku banyarwanda gusa kandi nta n'abo dufite twazageza yesi umupira tanzania ni urugero rwiza iyo ugiye kureba muri shampiyona yabo ibyo byo kuvuga umubare w'abanyamahanga ntibabireba Bo icyo bareba nicyo bagiye kubaka kandi umupira wabo kugeza kuri uyu munsi baracuruza none se mu rwanda niba nta tudafite shampiyona iyo ikipe ya mukura ikaba iriho itariho iyo kipe ya kiyovu ikaba iriho itariho hakaba hariho rayon siporo nayo itariho bitewe bitewe n'uko abanyamahanga bazana ni babandi badafite icyo bahindura ku mupira w'u rwanda niba bakeneye abanyamahanga ntibazane abanyamahanga bafite itandukaniro babandi bari mu ma ekipe nasiyonari y'iwabo ariko nabo bafite icyo bubaka ku mupira w'u rwanda simaturuka hera kanani kuzuchabura nobobani mu minsi yashize ubwo amategeko y'umupira w'amaguru mu rwanda yakumiraga abakinnyi b'abanyamahanga amwe mu makipe yacaga ruhinga nyuma agakoresha abo bakinnyi ariko agahindura amazina yabo akababatiza amazina y'amanyarwanda uko niko fabrice kakure mugeni kasereka yahinduwe musa mutuyimana tadi agiti etekiyama abatizwa dadi birori mbuyu twite yitwa erike gasana mu gihe uwitwaga kasongo kabiona yahawe amazina ya mao kalisa gusa uwo mubatizo udaherekejwe n'umugisha wakunze kugira ingaruka mbi kuko ko iyo myirondoro itandukanye yigeze gutuma ikipe y'igihugu y'u Rwanda ifatirwa ibihano bitewe n'uko bamwe muri abo bakinnyi bajyaga bifashishwa mu mavubi mu buryo bw'amagendu jean claude munyandinda ijwi ry'amerika i kigali
ijwi rya amerika ntungaha duce dusozera igice cacu ca mbere c'ano makuru kuri mikro mwari mwazindukanye na diane ninahazwe ku izina rya bagenzi banje ndabikebanurire ndabifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose naho utaha
nsaba imana kukuzuza amahoro ye ahora atemba nk'uruzi ineza ikomeho irenge n'urubyaro ikugira isoko y'umugisha kuba hafi n'abakure kandi iminsi mibi ntiza nizagutere kuva ku mwami uzakomere wibuke ko ari ugenga byose n'igihe inzozi zabaye impamo uheza uwakekaga uramenye ntuzime ikizindi mana wibagirwa uhoraho uko niko ngusabira nikungusabira uko nikungusabira uko nikungusabira hari igihe intege nke zizagusanga ukaba wateshuka ndagusabira kuzambikwa imbaraga ntuzibagirwe umusaraba mana ntuzareke ku ijwi ryawe riceceka uzahora umwibutsa